Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota nuura hudaa kabajamoo akkam jirtan alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagaa walitti dachaanii jirra biyya faranjii kanatti ijoollee dardaraa sadiitu wajji galaa beeyta manni isaan galan fooqeedha sanuu sagaltammaffaarra galan yaa salaam sagaltamarraa maal godhan kan hunda maaliif lafarraa fagaatan fagaatanii afi wallee jala kanaa mana dhabaniinsa duuba akkam ta'an jette guyyaa tokko akkuma ala bahanii galuu barbaadanitti waa mudatan maal mudatan fooqii san irratti balaa wahii mudattee ifaan fooqii sanii guutumatti dhaame ifaan dhaamnaan ammoo eleveetar yookiin liiftiin guutumatti dhaabbate subhaanallah dubbiin hamtuun dhufte duuba amma kamii mana dhaqan ifaan dhaame yeroo dhihootti waan deebi'uun fakkaatu dubbiin jabaannaa wal mari'atan akkamitti horra akkamitti mana geenye jedhanii wal gaafatan hayyee tokko isaan keessaa eega eleveetarii dhaabbate karaa darajaatiin mana haadheen ammoo akka dadhabbiin nutti hin dhagahamne waan godhuu qabnutu jira ati fooqii soddomman duraa hoggaa horru waan nama gammachiisu nuuf himi soddomman jidduurratti ammoo ati waan nama gaddisiisu nuuf odeessita soddomman dhumaarrattis anaatu waan nama rifachiisu nuuf hima haala kanaan yoo deemne laaftumatti mana geenyaa je mamii takka malee isaan sadanuu yaada kanarratti waliif galan kana malee carraan biraatti hin mul'anne jetta ee amma deemsa jalqaban isaan sadan keessaa kan duraa osoo waan nama gammachiisu himu fooqii soddoma bahan akkasumatti kaanis afaanii fuudhee soddomman jidduurratti waan nama gaddisiisu himee turtii yeroo dheertuu booda fooqii jahaatama bahan magan haa amma soddoma xumuraatu hafe soddoma dhumaa kana bahuuf isaan keessaa kasadeessoo haasawa nama rifachiisu himuu jalqabe akkuma haasawa eegaleen waan nama rifachiisu ni beeytanii je'ee gaafate hin beeynu siitu nuuf hima ja'aniin wanni nama rifachiisu qulfii manaa makiinaa keessatti irraanfannee je'een allah dhugumaan qulfii manaa makiinaa keessatti irraanfatanii dila kana ol bahan yaa dadhabbii bilaash jarri maal ma ma maal ja'anii akka waan mudhiin cittee rifatanii akkasumatti ifirra gatta'an.
mudannoo akkanaa tanarraa rabbi nu haa baraaru Aamiin. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
tole arri guyyaa rabii isaanii diidama bara kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtamii afur akka lakkoofsa jiraatti noovembar kudha afur bara kuma lamaa fi diidamii lama akka lakkoofsa milaadiyaatti akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo sadaasa shan bara kuma lamaa kudha shan hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti oggumallee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufti Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
soora qalbii Soora qalbii.
sagantaa soora qalbii guyyaa har'aa qophii haarayaan eegalla Akkuma sagantaa torbaan dabree keessatti dubbannetti torbaan kanarraa eegalee nashiidaa dhaggeeffattoonni waraabanii ergan istiidiyoo xikmaa voice wajjin ta'uudhaan qindeessinee isiniif dhiheessu eegalla.
qophii haarayaatti aansuun dhaddacha jaalalaa isiniif dhiheessina Itti aansuun yaadaan gama bosonaa isin imalchiifnee qophii tafakkuriin uumama tokko daawwanna.
bosonarraas deebinee tana quba qabduudhaan waan ajaa'ibaa isinitti himna Quba qabduu booda nagee walitti dhaammannee sagantaa teenya goolabna.
amma sududumaan gama qophii jalqabaatti ceena
Waltajjii nashiidaa.
waltajjii nashiidaa Qophii sana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina.
kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha Waltajjii nashiidaa.
waltajjii nashiidaa dubbii xiyya hundaa qadriin akka tabi Samirra naaf tumsee irra.
beeksisa torbaan dabre baasni irratti hundaa'uun namoonni muraasni nashiidaa isaanii nuuf erganii jiran nashiidaan har'a ittiin eegaluuf deemnu munshidoota sadiin qophooyte Qopheessitoonni nashiidichaa Anwaar Shettaa, Mubaarak Awwalii fi Abdusamad Ahmed.
mata dureen nashiidaa ammoo ukuwwaa jetti nashiidaa tanarraa muraa gabaabduu isin dhageessifnee nashiidaa guutuu ammoo yuutuub irratti maxxansina Akkuma torban dabre dubbanne munshidiin nashiidaan isaa baate tokko keessatti yeroo kuma shantama laallame ispoonsar albama guutuu argata. Kanaafuu yuutuub irratti nashiidaa kana laayikii fi sheer godhuun gargaaraa isiniin jenna.
Ukuwa, ukuwa, ukuwa na bariche. Akka ifaadu, mere me abadu, akka ragaadi, irraan buutu wajjin, akka eebdaarima, onne qulqullumaa, jiru koon of tolche ala obbolummaa. Ukuwaa, ukuwaa, akka jiruun kiyya, hin toluudhaan hawaa. Ukuwaa, ukuwaa, gaaddisaa fi rahmaan si argachuu hawwaa. Salilli qulqulluun bara har'aat burqee dheebuu namaa kutuuf ka'e kan dammaqee. Arguu kana hawwisiisu immoo milkii biraa nama waliif ta'eef jannatatu jira.
nashiidaan ukuwwaa jettu gabaabinaan tana fakkaatti nashiidaa tana guutuus yuutuub irratti isiniif maxxansina amma immoo gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna
Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa Warra dhugaan wal jaalatu, warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarratu.
warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa buddisii halaala. Qilleensi jaalalaa buddisii ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota qophee riqicha sunnaa iyyannoon tiyya gabaabduudha intala takka masjidatti wal barre masjidatti maallaqa sadaqaa tokko natti fiddee achumatti fuula isii argee qalbiin tiyya rifatte bareedinni isii waan ajaa'ibaati sanirraan hijaaba bareechitee uffattee faaya addunyaa taatee natti mul'atte eegasii intala tana faana dhawee eenyummaa sii qoradhe abbaan sii imaama masjidaati isiinis qura'aana haffaztee qomaa qabdi barumsa akkaadaamiitis sadarkaa ol aanaa barachuutti jirti kanaafuu intalti akkanaa nan dabriin je'ee isii dubbisuuf tattaaffii godhe yoo xiqqaate torbaan tokko hordofee kophaatti argadhe itti dhiyaadhee nagahee gaafadhe osoon haasawan dheereessin qalbiin tiyya si feetee jirti si wajjiin bultii ijaaruun fedhaan je'een takka ijaan ifirra mil'attee nalaaltee akka nama humaan dhagahinii ustee kutte ajaa'iba tanaan maal jettaan fireera Oofumee dubbii ajaa'ibaa himtaa.
garuu maaliif osoo inni dubbisuu akka nama hin dhagahinii ustee jalaa deemti tanaan na dhibe bara Namni guyyaa takka isii dubbisee hin beekne tokkumaan si fuudha yoo jedheen maal jettirre? Inumaan intala gaariidha ta'us bira deemte.
silaa intala gaarii ta'uu baattee maal gooti Yookiin arrabsu malti.
mee barreeffama isaatti hin deebi'a achi booda anis hordoffii siin dhiifne guyyaa hunda faana dhabuu eegale garuu carraa walitti nu fidu ni dhabame humaa karaa isii ittiin argadhee dubbisu dhabnaan intala saahiba sii takka argee itti ergadhe intalti tun itti dhiyaattee dubbifte namni kun fuudhaaf si barbaada maaliif deebisaa kannuufii jiddee jetteen an eenyummaa saatuun beeku akkamittiin naman beeyneef deebisaa kanaa kannaa jetteen hayyee amma eenyummaa isaa qorattee hubattee jettee gaafannaan ee hanga tokko qoradhee jira ammaa haala gaariin qorachuu qabaa jetteen akkasitti turtii baatii sadii booda karaatti walitti dhufnee dubbise daqiiqaa muraasaaf kan si dubbisuun fedhaan je'een haala kanaan itti haasawee deebisaa nama gammachiiftu irraa argadhe haala kee qoradhee jira nama diin qabu akka taatees hubadhee jira duniyaa inshaa Allah dalagannee argan hangaan kolleejjii kana xumuruuf baatii sagal qofa naaf obsi gaafa kolleejjii xumure manguddoo ergachuu dandeessaa naan jette anis gammachuun if wallaalee itti maramuuf itti utaallaan na jalaa utaaltee achumatti narraa dhaabbadhu san gaafa nikaa godhanneef haayadhuu naan jette Akkana intalti dubbiin galteef qaamni sii qaaliidha. Abbaan fedhe harkaan tuquun dandeessu.
ee maasha Allah inni illee gammachumaan dagame malee waa dilas nama hamaan fakkaatu Ta'ullee of to'achuu danda'uu qaba itti fufne.
gammachuun tiyyata duraa daran taate sababaa gammachuu daangaa dabarteetiif waan rabbiin hin hayyamnetti if darbuu kiyyaaf ifitti qaanfadhee dhiifama naaf godhi gammachuutu if na dagachiiseen je'een telefoona sii irraa fuudhee adda yaale eegaa haala kanaan ahdii waliif seenne baatii afuraffaa keessa jirra yeroo hedduu telefoonaa wal dubbisna yeroon ani telefoona dha'uuf hunda daqiiquma waa xiqqoo na dubbistee nageetti naan jetti ani immoo osoo naaf tole sa'aa dheeraa wajjin haasa'uu fedha amma dubbiin jabduun gama keessan na fidde as bira jirti dhihoo tana sababaa ani hin beekne tokkoof intaltitun natti mufatte yeroo hedduu itti deddeebi'ee telefoona narraa kaasuu didde isiin telefoona kaasuu dinnaan karaara dhaabbadhee eege isiinis gama kolleejii deemuuf osoo deemtuu wal afaan dhufne maaluma si godhe yaa aaddee tiyya maaluma si balleeysi maaliif telefoona kaafneen je'een isiin caluma jetti hin dubbattuusa yoon badii qabaadhe kana balleeysite ji'i naafiniin je'een ammaas cal dubbuma maaltu na qabate akkumaan ta'uun dhabe hoggaan maqaa si yaamunuma awwaatti maal taate hoggaan ja'uun humaa takkallee hin taanee naan jetti duba maaliif natti jijjiiramte jennaanis hin jijjiiramnee naan jette xiqqo turtee sa'aan barnootaa natti gahe jettee na biraa kutte xaaphumee je'ee harkaan qabuuf itti hiixannaan akka qeeransa dallaneetti fuula guurtee kabajaa kee eegi naan jettee kutte tanaatu harkaa na qaba waanumaan ta'uu wallaale yeroo garii iji iji na godha gaafa garii ammoo hedduu dallanee mana saanii dhaqee dirqiin dubbisuu qalbiin na feeti mee akkamiin godhuu qaba haala kamiiniin intala tana araarfadha dhiifamaaf gaafachuuf badumatiyyaa hin bayyine mee furmaataan na dhaqqaba galatooma hayyee fariyaa maal jettaan simbaanaa hin dubbattu fariyaa Hmm.
maal hin dubbattu ajaa'iba rabbiiti samaal taate Homa.
dubbadhu gaa dhiiroo maali dubbiin akkanaa abulkheer intalti dubbachuu didde akkam goona teessumni dubbii biraati Kun intalti yoo nama jalaa dubbachuu didde waan akkanaattu nama dhagahama. Hedduu nama dallansiisa. Hubattee amma jennuu isaa.
ee hubadhe duba tanaaf dubbachuu didde Ee dhageeffattoonnis miira iyyataan kun keessa jiru haala gaariin akka hubatan fedheeti.
waan gaariidha akka hundattuu iyyataa kanaan maal jettame Dhiirri iddoo mala dubartootaa kan hubachuu dadhabee bultuu fi diiga. Dubartiin beektaa akka dhiiraatii miti.
mee akkam jette Hormooniin dubartii waanuma xiqqoon jijjiirama. Yeroo heediin itti dhufu jijjiirama hormooniitu amala dubartii jijjiira. Yeroo ulfaates jijjiirama hormooniitu jira. Walumaa galatti amalli dubartootaa jijjiirama hormooniitiin salphamatti jijjiirama.
osoo jennuu ati fayyaa baratte mokkamu Ee ogummaa fayyaatiin eebbifame. Garuu amma ogummaa sana irratti hojjetaa hin jiru.
tole kun waan gaariidha gama ogummaa fayyaatiin barumsa hedduun of qooduuf deemta jechuudha gaa Inshaallah hanga rabbiin naa laaffiseen waan danda'u numa godha. Gama iyyannootti yoo deebine iyyannoo isaa irratti yaada kennuun duratti intala tana dinqisiifachuu fedha. Intalti akkanaa intala du'aa haadhaa fi abbaa haala gaariin argatte. Intala kabajaa ofii eeggatu ta'uu isii iyyataan kun haala gaariin nu hubachiise.
ee maasha allah xalaan kabajaa fi eedu hoggayyuu qaalii taatee jiraatti abbaan fedhe itti dhihaatee harkaan isee tuquu hin danda'u ammaas rabbiin kabajaa tana dacha dachaan isiif haa dabalu Akkasi walumaa galatti waan hamtuu wayii isa irratti argite yookiin namarraa dhageessee jirti ta'a. Waa malee akkanumatti lafaa kaatee amala hin jijjiirattu. Ammoo dubartoonni hedduu amala akkanaa numa qaban. Dhiirri hedduu immoo waan kana nu hubatu. Dubartoonni yoo dallalan jal'isanii kophaa ofii hulaa cufatanii booyan.
hulaa cuftanii kophaa booyuun bu'aa maal qaba duba Tan isin hubattan dubartoota qofatu beeka. Namni maaliif imimmaan buusa beektaa?
wanni imimmaan buusaniif waa hedduudha gaddaa fi gammachuufis namni ni booya Ee akkasi. Gabaabinaan imimmaan mallattoo humna dhabuuti. Yoo namni humna qabu tokko booksiin si dhahe hedduu dallanta. Garuu humna isa ofirraa dhooftuun hin qabdu. Carraan ati qabdu imimmaan dhangalaasuu qofa. Yeroo gammachuutis gammachuun kee humnaa ol sitti tahee humna gammachuu san ittiin to'attu dhabdee imimmaan sirraa yaa'a. Kanaaf dubartoonni hedduu yoo mufatan callisuu filatan. Namarraa fagaatanii hulaa cufatanii booyan. Yoo san xiqqoo haa turu irraa gala.
tana iccitii dubartootaa baasutti jirta dubartoonni gariin sitti mufatuun oolan Oo, dhiifama naa godhaasan taatu. Garuu tun dhugaa jirtu.
hayyee iyyataa kanaan maal godhi jettaamne Guyyaa muraasa haa kennuuf. Jidduu jidduun telefoona itti bilbilee haa yaalu. Yoo aariin irraa galte isinuu ni kaasti. yoo san badiin tiyya maali jedhee haa gaafatu yoo badiin tee tana jetteen dhiifama gaafatee haa araarfatu jetta ee nuti hanganuma jenna waan hafte gammabbaa murtii dabarsina ati yeennotti aantu dhiheeysi tole iyyannoo dhaddacha jaalalaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa amataaf dura biyyatti bultii jaare alhamdulillah nama gaarii rabbiin naaf hire eega ilma tokko argannee booda jiruun nutti ulfaannaan ani biyya arabaa deemee dalagaa dhaanaa hayyami jedhee gaafadhe innis hayyee deemi rabbi si haa milkeessu jedhee na geggeesse ilma kiyya haadha tiyya biratti dhiisee gara biyya arabaa imale asirraa haadha tiyyaa fi jaarsa kiyyas gargaara jaarsi kiyya yeroo hundaa haadha tiyya bira dhaqaa ilma isaa to'ata waan barbaachisu hunda guutee fi haala gaariin tajaajilu jira alhamdulillahi rabbil aalamiin rakkoon jabduun jaarsi kiyya qabu maatii ofii hin jaalatu bakka takkas hin kennuuf sababni ammoo isaa ijoollummaa irra jiru haadhaa fi abbaan isaa wal dhabanii adda yaa'an eegas haati isaa nama birootti heerumte sababaa kanaaf inni haala hamaa keessatti guddate haati isaa bakka guddaas hin qabduuf abbaan garuu ilma hangafaa waan ta'eef hedduu jaalata inni garuu abbaafis bakka guddaa hin qabu walumaa galatti ijoollummaan jaalala maatii argatee hin guddanne waan kana dhiisi haadhaa fi abbaan kee waan fedhanis tahan haadhumaa fi abbaa keeti nama tokkoonis hin jijjiiraman jedhee gorsee dadhabe ummaan tiyyaas yeroo hedduu gorsitee dadhabde Inumaa yeroo garii mallaqa isatti ergee abbaa keetii kennu yoo jedhuun inni didee of biratti hambisee ofii itti fayyadama. Wanti kun yaaddoo guddaa natti ta'e. Haadhaaf abbaan isaa osoo lubbuun jiran irraa fagaachuun isaa kun sirrii natti hin fakkaatu. Mee maal godhuu qaba? Isa dho'isee haadhaaf abbaa isaa gargaaruun hoo akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
anigaa akka ati cal jette sanitti callisuun laaf hin taatu numaan dubbadhagaa Dubbadhu yaada irratti kenne.
dhugaadha haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uun daa'imman irratti dhiibbaa guddaa qaba daa'imman haala kana keessatti guddatan hedduu miidhaman hamileetu isaan caba Dubbii dhugaati.
osoo danda'ame haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uu miti ilmaan durattuu jechuma hamaahu waliin jechuun barbaachisu yeroo ilmaan jiranitti koflanii taphatuu malee fuula hamaa ilmaanitti mul'isuun gaarii miti jireenya isaanii kan boruuf balleessa Tunis dubbii haqaati. Ilmaan haadhaa fi abbaa ofii akka fakkeenyaatti laallagaa guddatan. Yoo isaan irraa hamtu argan ijoolleenis hammeenyuma san fudhatanii guddatan.
akkasi abbaa warraa eeyyattuu tanaate sarakkinuma kanaan mudatee fakkaata wanni inni godhutti jiru dogongora ta'us badiin ta'eeti jennee itti murteessuun hedduu ulfaata obboleessi keenya kun gorfamuu qaba suuta malaan gorsanii akka haadhaa abbaa isaatti dhihaatee isaan tajaajilu godhutu barbaachisa malee badii itti muranii abaaruun furmaata hin ta'u Ee waan gama gorsaa abbaa murteetiif dhiisna. Nuti asuma irratti gabaabsina. Iyyannoo dabalataa qabda.
ee iyyannoo iccitii takkaan harkaa qaba san akkasumatti gama abbaa murtiif dabarsina Anis iyyannoo iccitii takka harkaa qaba. Lameen walitti qabnee gama abbaa murtii dabarsina.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffannettanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti hubadhaa namoota appilikeeshina nuural hudaa telefoona irratti qabantu dursa argata namoonni appilikeeshina hin qabne ammoo yuutuubii irratti nuural hudaa sabskiraayib godhaa hordofaa dhaddachi irraa goolabamee jira
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuura Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiyeessaa jirru irraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Ammaa gama qophii tafakkur isin dabarsina.
assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan hordoftoota miidiyaa nura hudaa hayyama rabbii guddaatiin qophii tafakkur tan uumamaalee garagaraa keessatti daawwannu qabadheem isinitti deebi'ee jira imalli keenya hardham gara qaama bishaaniitiin kanaafuu bishaan jalalinneem uumama guddaa tokko wajjiin daawwannam maqaan uumama hardha waliin ilaallum hampbaak weel jedhamam weel uumamaalee gurguddoom dachii tanarra jiran keessa isa sadarkaa duraa irratti argamudha haa ta'u malee sanyiin hundi guddina wal fakkaataa hin qabanin inni hardham wajjiin ilaallu kan hampbaak weel jedhamu sanyiiwwan weel keessa guddina qaamaatiin sadarkaa jaaffaa irratti argama uumamni guddaan kun qaama isaa akka fedhetti ajajuu danda'a. Sababa kanaafis bishaana keessa ol utaalan agarsiisa garaagaraa mul'isuu danda'a. Akkasumas uumama sagalee guddaa qabaachuudhaan beekamudha. Anis waa'ee uumama kana waan rabbiin naaf laaffisee walitti qindeeffadhee isiniif qooda. Akka xumuraatti nafaana turaan affeerraa kiyya. baakweel qurxummii guddaaram dheerinni isaa meetira kudha saddeeni ta'am gabaabumatti konkolaataa awutoobisiin ni caala jechuudha ulfaatinni uumama kana kiloogiraama kuma soddomii jaani caala kana jechuun immoo midhaan kuntaala dhibba sadiif jaatamaa ol jechuudha subhaanallah uumamni kun hangana gahullee uumama qurxummii buluweel jedhamu hin gahu uumamni buluweel jedhamu uumama kana dachaaraan caala hampabaak weel dagalee lamaaniin wantoota akka koolaa kan filippars jedhaman lama qaban isaanillee meetira shan caala dheeratu eegeen isaan kan duubaatis meetira shan tuqaa shan ta'am akkuma sanyiiwwan weel kanneen birootti guddina qaamaatiin dhaltuun kormaani caalti hampabaak weel mataa guddaafim bal'aa qaban mataa gubbaa wantoota i'iitaan hedduu qaban wantoonni i'iitaan kunniin hundi yoo xiqqaatiin rifeensa tokko tokko qabaniin hanga ammaatti faayidaan rifeensa kanniin maal akka ta'e qorattoonni bira hin geenye tilmaamni haga ammaatti jiru garuu mooshin diteektarsi yookiin ammoo wantoota sosochii fageenyarra jiru adda baafatan ta'uu malu kan jirudha. Uumamni kun gama gubbaatiin bifa gurraacha kan qabuu fi gama jalaatiin bifa adii kan qabu yoo ta'u akka lafa qotameetti wantoonni bo'oo fakkaatan hedduun haga laphee isaatti dheeratanii mul'atu. Duuda gubbaa koola xiqqaa tokko qaba. Bifaa fi bocni koola xiqqaa kanaan sanyiiwwan hampabaak weelim hundarratti garaagarummaa qaba. akkuma ashaaraa qubaa ilma namaa kan hundaatum addam koolli kun qorattoonni akka karaa salphaan uumama kana qoratan gargaaree jira. Hampabaak weel guutuu addunyaa keessatti argaman haa ta'u malee haala qilleensaaf yeroo irratti hundaa'e iddoo itti heddummaatu qabam jireenyaaf qilleensa ho'a qabu filatanii kanaaf jecha gara qabbanaa irra godaanaa jireenya isaanii itti fufsiisu haa ta'u malee haalli kun soorata irrattis ni hundaa'a hedduminaan soorata bakka qabbanaa'utti waan argataniif irra deddeebiidhaan gara iddoo qabbanaawaa imalu garuu bakka jiran san sooranni gahaan jiraannaan achuma turu gama biraatiin yeroo wal hormaataa yeroo hunda ho'a filatanii kanaaf gara bishaan ho'a qabuu baqatanii sanyiileen naannoo biyyoota arabaa jiran garuu waggaa guutuu achuma turanii akka waliigalaatti uumamni kun uumama koba kobaa jiraachuu filatuura garuu yeroo tokko tokko garee miseensota lakkoofsaan xiqqoo ta'aniin ijaareen waliin ni mul'ata gareen kun yeroo dheeraaf hin turu akkasumas dhaabbataa miti guyyaa guyyaan garee haarawa uumaa jiraataniin haalli gareen tokko yeroo dheeraaf ittiin turus ni jira haa ta'u malee amalli kun amala baratamaa mitiin bakka lakkoofsi xiqqaa ta'ee fi adamuudhaaf gargaarsa barbaachisutti gareen tokko yeroo dheeraaf turuu danda'a. Saniin alatti uumamni kun uumama koba kobaa jiraachuu filatuura. hampabaak weel sanyiiwwan weel biroo irraa wanti ittiin addatan weedduu isaatiin sagalee sanyiiwwan weel hunda caalu qaban weedduun weel kun fageenya dheeraa irraallee ni dhagahama weel tokko weeddisuu jalqabnaan osoo addaan hin kutin daqiiqaa digdamaaf weeddisa sanbooda xiqqoo hafuura fudhatee itti deebi'a weedduun kun yeroo hunda kormaadhaan taasifama kaayyoon weedduu kana maal akka ta'e ifa ta'uu baatus wal hormaatan waliin wal qabachuu akka danda'u tilmaamamee jira. Hampabaak weel uumama godaansa jaalatudha. Yeroo godaansaatti suuta jedhee deema. Yeroo kanatti weel biroo waliin wal barataa boqonnaa fudhataa imala. Yeroo gara naannoo OA godaananitti wal qunnamtii wal hormaataatis ni raawwatu. Akkuma isinii himi soorataaf naannoo qabbanaawaa filatanii hampabaak weel sanyiiwwan qurxummii garaagaraa adamsuudhaan sooratan. hampabaak weel tokko guyyatti soorata kiloogiraama kuma tokkoo ta'u soorata kun immoo midhaan kuntaala kudhan jechuudha hampabaak weel warra baleen weel jedhaman keessatti ramadama akkuma amma dura isinii himin baleen weel jechuun uumamaaleen ilkaan hin qabne kan bakka ilkaaniin wantoota baleen jedhamu qaban jechuudha baleen jechuun qaama akka ilkaanii jiru yoo ta'u cicciruudhaaf yookiin alanfachuudhaaf hin oolu uumamni kun erga baleen jedhamu kan haga dhibba afurii ta'an afaan keessaa qaban afaan isaan haalaan addaan bariin qurxummii wanti xiqqoo hedduu fi bishaanillee waliin afaan keessa kaayatan gara kokkeessaatiin qalqalloo akkaan bal'atuu danda'u qaban yeroo qurxummii fi bishaan afaanitti guuratus bakki kun dhifamee bal'atan san booda wantoota baleen jiraman san akka gingilchaatti fayyadamuun bishaan alatti yaasan qurxummiin dhimbiibamanii hafan ammoo ni liqeemsan haala kanaan soorata isaa itti fufam. kun hormaata irratti kormaawwan hampabaakweel haalaan wallolum abbaa injifatitum mirga dhaltuu dhuunfachuu argata kormaan tokkos dhaltuu hedduu waliin ol hormaata raawwachuu danda'a akkuma isinii himin hormaataaf gara naanna'aa oo'aa imalu rimeeyni dhaltuu ji'oota kudha lamaaf waan turuuf waggattiin yeroo deebi'ee oo'u naanna'aa hoo'aatti deebi'anii ilmoo dhalu ilmoon gaafa dhalattu haga meetira afurtu qaashan dheeratti akkasumas kiloogiraama kuma tokko ulfaatti waggaa tokkoof aanan haadhaa dhugaa guddatti guyyaa tokkotti aanan litira dhibba jaha ta'u dhugdi ilmooleen aga gaafa waggaa kudhan guutanitti guddina qaamaa hin dhaabani waggaa waggaan dachaan dabalaa guddatu hayyama rabbiitiin uumamni kun aga waggaa shantamaa jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffate kanuma hanga torban uumama biroo qabadhee isinitti deebi'utti asumaan nagaa isinitti dhaammadha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cimcamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu milkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti soora qalbii soora qalbii. Ilmi namaa amala garaagaraa qaba. Gariin waanuma xiqqoof jallan. Gariin obsa jabaa qaba. Namni gariin wal jaalatee waliin jiraata. Gariin ammoo argaa walii jibbee walirraa baqata. Kan hammeenyi qabu ammoo harka walitti laatee balaa walitti fida. Sababa kanaaf jecha yakkoonni garaagaraa raawwataman. Yakki namni alaa faayidaa dhuunfaa guuttachuuf jecha dalagu akkuma jirutti tahee yakki maatii jidduutti raawwatamu garuu yeroo hedduu nama rifachiisa. Quba qabduu teenya irraatiin yakkoota maatii jidduutti raawwataman muraasa isiniif dhiheessina.
Kana quba qabdu. Kana quba qabdu. Kana quba qabdu.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu.
haadhaa fi ilmi akka waliin argine dhorkaman. Manni murtii Ingilaand tokko dubartii umrii shantamii afurii tan taate Tiinaa Liin ilmasii kan umrii soddomii tokko Jeemii Paawar ja'amu waliin waggoota lamaaf akka waliin garre akka waliin dubbifne karaa tokkorra akka waliin hin deemnee fi mana tokko keessa akka waliin hin jiraanne itti murteeffame. Murtiin kunis hanga Sebteembar bara kuma lamaa fi diigdamii afurii kan ture hoggaato yeroo tanatti haati ilma kiyya jettee itti dhaquu hin dandeessu. ilmis haadha kiyya laala je'ee isii dubbisuu hin danda'u. Waggoota lamaan kanneen haala itti dabarsan irratti hundaa'ee murtiin kun irra deebiidhaan laalama. Haa ta'u malee waggoota lamaan kana osoo hin fixiin akka tasaa yoo walitti dhufan hidhaatti akka darbaman itti himamee jira. Namoonni lamaan kunniin irra deddeebiidhaan wal loluudhaan beekaman arraba hamaa wal arrabsan ifii isaaniitii walitti dhaadatan ollaa jeeqanii hirriba dhoorkan akkasumas yeroo hin barbaachisnetti poolisitti bilbilanii wal himatan. miidhaa xiqqoof jecha ogeeyyoota fayyaa kutaa balaa tasaa keessa hojjetan yaamanii hiraarsan kanuma hordofuudhaan poolisiin murtii tana dabarsuudhaaf dirqame.
Gurbaan obboleessoo fi nagaa galatoomfachuu didee jedhee ajjeese. Yakki ajjechaa bara kuma lamaaf sadii Niwuzilaandi keessatti mudate addunyaa hunda rifachiisee ture. Yeroo sanitti dargaggeessa umurii soddomii jaha kan ture namni Fergaas jedhamu obboleessa isaa kan umuriin isaa soddomii sadii kan Kireeg jedhamu qottoo mukaan muraniin fuulaa fi morma cafuquun ajjeese. Kireeg abbaa ijoollee sadii yoo ta'u, haadha warraa isaatiin wal hiiknaan haadhaa fi obboleessa isaa Fergaas biratti galee jireenya itti fufe. Fergaas guyyaa tokko irbaata maatii hundaaf hojjetee nyaachise. Obboleessa isaa Kireeg dabalatee namni mana san keessa jiru hundi soorata san sooratee hunduu gara hirriba isaa hin male. Fergaas garuu obboleessa isaa Kireegitti hedduu mufate. Mana kiyya dhufee isa nyaachisee akkamitti na galatoomfachuu dhabe jechuun hedduu dallane. hanga kirigira fu eegee qottoo mukaan muran yookiin gasoo fudhatee gara bakka ciisichaa imaluun obboleessa isaa gara jabinaan cafaqee ajjeese. Haati jaraa eenyutu halkanii muka cabsa jettee wiitarrii baakkaatu feergaa saadhatti dhufee waan dalageettini. Obboleessa kiyya ajjeese jedhee sukkanni takka malee dubbate. Xiqqoo booda dubbiin poolisa dhaqqabdee poolisoonni guugataa dhufan. Namtichi obboleessa ofii ajjeese harka walitti hidhanii buufata poolisaa geessan. Achittis waan dalage osoo irraa hanqisin hime. Waan akka malee na aarseef ajjeese. Ajjeesuu kiyyatti gammachuun qabu. Garuu godhee jira jechuun dubbate. Badii isaa kanaafis feergaas hidhaa umurii guutuutu itti murame.
Obboleeyyan paaswoordii intarneetiif jecha wal ajjeesan. saffisni intarneetaa namoota hedduu wantoota aarsu keessaa isa ijoodha keessattuu intarneeta namni hedduun fayyadamu saffisni isaanii hir'ata dhimmuma intarneetaa kanaan wal qabatee bara kum lamaa fi kudha saddeetitti yakkisuu hanna isaan tokko raawwatamee addunyaa rifachiise yeroo sanitti dargaggeessa umrii kudha jaha kan ture keevin koompiyuutaraan geema taphachuu barbaade taphni kun ammoo saffisa intarneetaa jabaa barbaada kanaaf jecha waayifaayi mana keessatti fayyadamaa turan paaswoordii isaa jijjiire. yeroo tanatti haati isaa maaf paaswoordii jijjiirte jechuun ilma isheetiin loluu jalqabde lolli isaan lamaan jidduutti deemaa jiru oowwinaan obboleettiin isaa tan hangafaa aleksas haadharra gortee obboleessaan loluu jalqabde eegasii obboleeyyan lamaan harkaan wal qabatanii wal gangalchan sanbooda obboleessi gubbaa aanee obboleettii hudhee qabe yeroo sanatti haati gara poolisaa bilbiluun dirmachuu poolisaa eegaa turte poolisiin dirmatee hoggaa mana ga'u daqiiqaa kudhaniif keeviin obboleettii isaa akkuma hudhee ukkaamsetti jira tahullee lubbuun keessaan baane poolisiin gurbaa mucayyoorraa eega ka'aseen booda isii gara mana haakimaa geessan haa ta'u malee hedduu miidhamtee waan turteef akkuma mana haakimaa geessaniin duute mucaanis yakka ajjeechaatiin himatamee hidhaan umrii guutuu itti murteeffame.
kana quba qabdi kana quba qabdi kana quba qabdi
takka lama jennee qophiilee arraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenye jirra gama keessummeessuutiin obboleettii teenya fariyaa aadamii fi ana usmaan abdulaxiifiitu isin waliin ture Baruu sagantaalee abuubti saamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkur ammoo Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
waan nu hordofaa turtaniif hundi keessanuu fayyaa daha hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhira harkadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما